muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuje inshuti muduteze amatwi kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu muri iki gitondo muri kumwe nanjye edi rwema uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari nyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara hanyuma guhera isaa kumi n'ebyiri murakurikira ikiganiro dususuruke amakuru yo mu karere perezida w'ubufaransa emmanuel macron kuri uyu wa gatanu yashoje uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriye mu rwanda ni uruzinduko rwaranzwe no kongera gutsura umubano hagati y'ibihugu byombi mugenzi wacu asumta kaboyi uri i kigali mu rwanda yakurikiranye uru ruzinduko aratubwira igihindutse nyuma yarwo igitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo perezida kagame yasezeye mugenzi we w'ubufaransa emmanuel macron wasoje uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriraga mu rwanda uruzinduko rwa perezida macron mu rwanda rwari rutegerejwe na benshi kubera amateka ibihugu byombi bifitanye rwashojwe hatangijwe igika gishya mu mateka y'ibihugu byombi ku mugoroba kuri uyu wa kane perezida macron yafunguye ku mugaragaro ikigo ndangamuco cy'ubufaransa n'u rwanda centre culturel francophone icyo kigo giherereye mu mujyi wa kigali ni ikigo kizajya kiberamo ibitaramo n'imyidagaduro itandukanye kikazaha urubyiruko uburyo bwo kwiga ururimi rw'igifaransa n'abanyabugeni b'abanyarwanda hakababera ahantu ho kwitoreza no guteza imbere umwuga wabo iki kigo kije gisimbuye icyahozeho cyabaga centre culturel franco rwande yari yubatse kuri rompo nini yo mu mujyi wa kigali yo yasenywe muri bibiri na cumi na kane umujyi wa kigali uvuga ko inyubako yayo itari kigendanye n'igihe benari birasa umwe mu banyabugeni ubimazemo igihe kinini mu rwanda yabwira ijwi rya amerika ko iyi santere ije yari ikenewe n'umunyabugeni icyo kintu nagishimiye kuko kizatugirira akamaro gakomeye gifite abanyabugeni b'abanyarwanda nabo bakeneye kujya ku ruhando rw'ibindi bihugu bagakompetinga nubwo dusanzwe tubikora tujya mu marushanwa ma egisosiyo atandukanye ariko buriya nka santere kwigere iri ku rwego rw'isi bivuze ngo bazajya buganiza amarushanwa atandukanye y'ubugeni ifungwa rya santere kiritireri hari icyo ryari ryarabahungabanijeho muri iyi myaka yose yari imaze ifunze cyane cyane rwose cyane kuko muri santere kiritireri haberaga baborganizaga amarushanwa atandukanye ariko ngewe si ibyo nisita gusa nisita ko bazana n'abahanzi bo mu bihugu bitandukanye bityo bakazana ubumenyi bwabo tukabuvomaho bakatwesipira natwe tukabesipira mu bindi bigaragaza ko umubano w'u rwanda n'ubufaransa wajemo impinduka perezida macron yatangaje ko mu gihe cya vuba azagena ambasaderi mushya uzahagararira ubufaransa mu rwanda muri uru rugendo kandi perezida macron n'abandi bayobozi baje bamuherekeje basinyanye amasezerano anyuranye y'imikoranire mu nzego zitandukanye aha harimo gutera inkunga urwego rw'ubuzima aho ubufaransa bwatanze miliyoni mirongo itandatu z'amayero azifashishwa mu kugura inkingo za covid cumi n'icyenda no guteza imbere ibikorwa bizamura abatishoboye muri uru rwego perezida macron ejo yatangaje ko yaje yitwaje inkingo za covid cumi n'icyenda izi nkingo kimwe n'izindi u rwanda rwakiriye kuri uyu wa gatanu zirenga ibihumbi ijana na mirongo ine u rwanda rwazihawe muri gahunda ya covax igamije kugoboka ibihugu bikennye bikabasha kubona inkingo za covid cumi n'icyenda byitezwe ko izi nkingo zaraye zigejejwe hirya no hino mu gihugu abazikeneye bakazatangira kuzihabwa kuri uyu wa gatandatu minisitiri w'imari n'igenamigambi w'u rwanda uzendagije imana yabwira ijwi rya amerika ibikubiye mu yandi masezerano yasinywe hagati y'ubufaransa n'u rwanda hari twasinya mu gitondo ya miliyoni mirongo itandatu z'amayero azafasha cyane cyane gahunda y'inkingo za icyorezo cya covid cumi n'icyenda hakabamo n'igice cyo gufasha abatishoboye kunganira porogaramu dusanzwe dufite zo kunganira abatishoboye za vup ayasinywe muri ahangaha rero harimo gahunda ngari ya igaragaza inzego z'ubufatanye hari niyo yasimwe na minisitiri bombi w'ububanyi n'amahanga hanyuma ibyo minisiteri y'imari yasinye na kiriya kigo cy'abafaransa cy'iterambere mbere y'uko asoza urugendo rwe mu rwanda perezida Macron yavuze ko isura nshya mu mubano w'ibihugu byombi igiye kwaguka ibikorwa byatangijwe n'impande zombi hakarebwa ahakiri imbogamizi perezida Macron yavuze ko kandi igihugu cye kiyemeje kuzamura inkunga gitera u Rwanda mu bijyanye n'iterambere perezida w'ubufaransa yavuze ko ubufaransa buzatanga miliyoni magana atanu z'amayero kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugera muri makumyabiri makumyabiri na gatatu akazakoreshwa mu by'u Rwanda n'ubufaransa byumvikanyeho aya azibanda cyane mu rwego rw'ubuzima mu ikoranabuhanga no mu bijyanye na francophonie mukuru w'ubufaransa washoje uruzinduko rwe mu rwanda kuri wa gatanu yahise yerekeza mu gihugu cya afurika y'epfo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu cumi na kimwe bya afurika yo hagati yateguwe n'urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe amahoro n'umutekano mu karere ka afurika yo hagati yashoje imirimo yayo i bujumbura mu burundi kuri uyu wa gatanu abitabiriye iyo nama bareberaga hamwe ibibazo by'umutekano amatora n'imigenderanire muri ako karere umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre clave niyo nkuru adufitiye inkuru irambuye ibibazo by'umutekano iterabwoba imigenderanire hamwe no kurwaniriza umwansi hamwe ni bimwe mu byashimikiwe ko n'abashikiranganje b'imigenderanire canke intumwa zabo mu bihugu cumi na kimwe bigize umugwi wa oni wamaho ujejwe amahoro n'umutekano mu karere ka afurika yo hagati albert shingiro ni umushikiranganje w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu cyane cyane twashimiye igihugu cya centrafrique n'igihugu cya cade muzi ko basanzwe bafite ibibazo by'amani n'umutekano muri ino minsi ibyo rero twabyize mwe bihagije ku buryo yuko tugomba gufasha ibyo bihugu uko dushoboye kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke harateguwe n'inama izohuza abakuru b'ibihugu mu ndwiza kugira ngo bige ikibazo cyo muri cade ibindi twavuganye ni ibijyanye na bijya bibazo navuga by'inkozi z'ikibi haba ku isi ku butaka cyangwa mu mabahari bimwe bita terorisme sur mer mu gifaransa na terorisme sur terre n'ivyo navyo twumvikanye ingene dushaka kubigwanya mu karere k'iwacu ku bw'uwo mugwi uburundi naco nyene ni igihugu kirimwo ibikorwa vy'iterabwoba francois runsenifal intumwa ya oni muri ako karere yabigarutse ko muri iyo nama afatira ku bitero vy'amagerenade bimaze iminsi vyibonekeza mu burundi hamwe n'ibitero vyahitanye abantu barenga mirongo itatu imwaro n'imuramvya mu kiringo kitarenze ukwezi ati turatera ibyatsi ingendo yo gutera amagerenade mu banyagihugu bitekaniye kubera byatewe turi ko turashika hano twibaza ko byari bigamije kudutera ubwoba ni iterabwoba nk'ahandi hose bifite intumbero yo kubura budutwigoro twa leta two kugarukana amahoro n'umutekano no kunywanisha abarundi turabona ko intwaro nshasha yariko irakora uko ishoboye muri ico gisata turashima kandi ingene iki gihugu kiriko kiraterera mu kugarukana amahoro mu bindi bihugu nka somaliya na Centrafrica hari ingabo z'u Burundi turashima n'ingene imigenderanire n'ibindi bihugu iriko iratera imbere haba ku isi canke mu karere ka Afurika yo hagati yamara abaserukira ivyo bihugu basanga iryo terabwoba rikorwa mu burundi ataho rihuriye n'imigwi ya boko haram al qaida canke al shabab ibica bigacika muri za somaliya kameruni nigeria chad n'ahandi iyi nama yari yitabwe n'ibihugu nk'uburundi angola kameruni centre africa congo repubulika ya demokarasi ya congo gabon guinee equatorial u rwanda sao tome principe na chad harimo kandi intumwa zitandukanye za oni muri afurika kuri leta y'uburundi birafite icyo bisigura bavuga yuko dusubiye ku rubuga rw'imigenderanire n'ayandi makungu ku by'ukuri kuko twari tumaze iminsi itari mike imyaka itari mike kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu atanama nk'izi twakira kuko niyo twakira inama nk'iyi ni agateka ku burundi cyane abarundi bose aho bari bagende bavuga yuko uburundi bwasubiye kugenderwa inyuma y'iyo nama yatanguriwe n'iy'abahinga ku munsi wa mbere w'iyi ndwi uburundi bwahawe akaryo ko kurongora uwo mugwi mu kiringo c'amezi atandatu pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika amakuru y'imikino imikino ya kimwe cya kabiri cy'irushanwa basketball africa league iraba kuri uyu wa gatandatu mu rwanda umunyamakuru wacu w'imikino jean claude munyandinda aratubwira uko amakipe azahura kuri wa gatandatu mu irushanwa rya basketball africa league ririmo kubera muri kigali arena i remera harakinwa imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza guhera saa munani zuzuye ku isaha i kigali petrol de rwanda yo muri angola igomba guhura na zamalek yo mu misiri aya makipe yombi ni ibihangange mu ruhando rwa basketball yo muri afurika mu mikino mu matsinda muri irushanwa rya bar petrol de rwanda yabaye iya mbere mu itsinda rya kabiri zamalek nayo iza ku isonga mu itsinda rya gatatu muri kimwe cya kane kirangiza abasore b'umutoza jose dos santos neto basezereye as saliyo muri maroc bakaba bari baranayitsinze mu mukino bahuje mu matsinda zamalek nayo ibifashijwemo n'inkingi zayo za mwamba zirimo anas mahmud yaser mohab omar hesham na bagenzi babo ntabwo iratsikira na rimwe kuva ku ntangiriro kugeza muri kimwe cya kane kirangiza ubwo yakuragamo force zarmeye polisi yo muri kameruni undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza uteganyijwe guhera saa kumi n'imwe n'igice ku isaha y'i kigali hagati ya patriot basketball club yo mu rwanda izaba iri mu rugo na union sportive de monastir ihagarariye igihugu cya tunisiya aya makipe yombi yazamukiye mu itsinda rimwe ari ryo rya mbere us monastir ari iya mbere patriot ari iya kabiri mu mukino wabahuje us monastir yari yatsinze patriot basketball club amanota mirongo cyenda na rimwe kuri mirongo irindwi n'atanu twongeye kubararika tubamenyesha ko uyu mukino muzawukurikira hano ku ijwi rya amerika yari claude munyandinda i kigali mukomeje kumva ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu ubu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
perezida w'ubufaransa emmanuel macron kuri uyu wa gatanu yasoje uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriraga mu rwanda yemeye ko ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko macron ari umuntu wiyemeje gukora impinduka kandi ko urugendo yakoreye mu rwanda rureba ahazaza aho kuba ahahise tumwumve navuga ko aho tugeze ari intambwe ndende ishobora guterwa nanone ikibazo uko gikomeye nk'icyacu ntabwo ugera aho ukibonera igisubizo ku buryo biba ijana ku ijana ko buri wese akibona nk'undi ariko ibyo ntibibuza abantu gutera imbere tera imbere rero cyane cyane dushingiye ku kuri kandi ngira ngo ukuri niko kwasohotse mu byaganiriwe cyangwa mu byagiye bivugwa no mu byagezweho uko kuri gufasha abantu kumva uburemere bw'ibibazo bafite ndetse bibafasha ushobora gutera imbere n'igihe haba hari ibyo bibazo biremereye gutyo abanyarwanda rero bizera ko ku bwabo hari byinshi bamaze kugeraho ariko hari n'ibindi byinshi byagerwaho cyangwa bigenda bigerwaho kubera ko u rwanda rufatanya n'abandi ibindi bihugu mu bufaransa uyu munsi perezida faransa batusuye kuza kwe byari bifite isano n'ayo mateka byavuzwe byavuzwe ku mugaragaro ariko ndibwira ko bidufasha twese nk'abanyarwanda gutera indi ntambwe ndende perezida makuru yavuze ko mu myaka ine ubufaransa buzatera u rwanda inkunga ingana na miliyoni magana atanu z'amayero amafaranga azakoreshwa mu bijyanye n'ubuzima ikoranabuhanga no guteza imbere ururimi rw'igifaransa yari yazanye n'abashoramari biteguye gushora imari mu rwanda ubufaransa bwagiranye amasezerano y'imikoranire mu nzego zitandukanye minisitiri w'imari n'igenamigambi uziel ndagijimana hari twasinye mu gitondo ya miliyoni mirongo itandatu z'amayero azafasha cyane cyane gahunda y'inkingo za icyorezo cya covid cumi n'icyenda hakabamo n'igice cyo gufasha abatishoboye kunganira porogaramu dusanzwe dufite zo kunganira abatishoboye za vup ayasinyiwe muri ahangaha rero harimo gahunda ngari ya igaragaza inzego z'ubufatanye hari n'iyasimwe na minisitiri bombi w'ububanyi n'amahanga minisitiri w'imari n'igenamigambi mu rwanda wiziye ndagijimana nongereho ko u rwanda rugiye gusubukura kuva ejo kuwa gatandatu gutanga inkingo za covid cumi n'icyenda hakoreshejwe izazanywe ejo na perezida macron inkingo zirenga ibihumbi ijana abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda bavuga iki ku rugendo rwa perezida macron mugenzi wacu tim harris ishimwe yabibajije faustin twagira mu ngo wahoze ari minisitiri w'intebe w'u rwanda yewe uriya rugendo ngira ngo ni urwo kwereka abafaransa ko raporo yakozwe na makoro ubwe n'iyakozwe na na perezidansi ni ukuvugana na perezida kagame basa n'aho bahuriye ku bintu bimwe mu by'ukuri bavuga ko habayeho jenoside mu rwanda jenoside baza kumvikana rero ko bahura kugira ngo icyo kibazo bakijye perezida makuru yarabyemeye izo za raporo zombi zimaze gutangwa ariko kubyemera yuko azajya mu rwanda wasaga n'utumiwe ariko nawe abishaka Eh, pozisiyo yacu numva kandi ariyo ntabwo vraiment ruriya ruzinduko rwari ngombwa ni ibintu biteye amacakubiri kuba muvuga ko urugendo rwa perezida emmanuel macron mu rwanda ruteye amacakubiri ah, ah, hano murashaka kuvuga iki ntabwo yagiye mu rwanda kugira ngo asure eh, abanyarwanda bose cyangwa se abagezeho ijambo icyamujyanye kwari ukubwira perezida kagame ko bemera jenoside tutsi ajya no kubivugira eh, ku rwibutso iki rero cya makoro kuba yaje hariya akajya ku rwibutso ku rwibutso nagira ngo nibutse ko nanjye nzite bene wacu bahari abo bajyanye ku ngufu ba- babavanyeho bahambwe bakabajyana hariya ibi bintu ni ibintu bizateranya abanyarwanda turashaka ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo dushaka abahutu n'abatutsi mu banyarwanda ibyo bintu byumve gutyo ntidushaka mu nyuguti nkuru ibibazo by'abahutu n'abatutsi mu rwanda turashaka umunyarwanda umwe bwana twagira mungu ntabwo mu rwanda ibintu by'amoko n'ubundi bigikoreshwa ubu ngubu nta nta moko agikoreshwa haba mu mu ndangamuntu cyangwa no mu bindi byangombwa na- ubu ni abanyarwanda gusa uyu abanyarwanda gusa nyine inama yari nabyo none se n'abanyarwanda gusa none abatutsi baje bate kumva ngo nabwo ari ubwoko icyo ni ikibazo gikomeye cyane muzi ko nakibajije wowe ku kibazo cyo gusaba imbabazi nayo yari ingingo nyamukuru umuryango ibuka ndetse na leta y'u rwanda ah, bakunze kuvuga ko ubufaransa bukwiye gusaba imbabazi ku ruhare bushobora kuba bwaragize muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu bivugaho iki mbabarire mbabarire cyane mbanyira ngo mubyumve nkamwe bato Eh, abantu ndetse y'abana makuru makuru nta kintu azi cyo mu rwanda ariko ibi ngibi eh, bavuga ngo nibasaba imbabazi nta mbabazi abafaransa bakwiye gusaba bwana twagira mungu ntabwo nshaka guca mu ijambo ariko perezida emmanuel macron yumvikanye avuga ko yiyoroheje kandi yicishije bugufi Ah, ibyo ntabwo byafatwa nk'aho ari uburyo bwo gusaba imbabazi reka wenda nkumvishe agace gato cyane k'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali wari uhari wumva ukuntu yabivuze mu makuru yacu yatambutse ijambo yavugiye ku rwibutso rwa kigali ruri ku gisozi nyuma yo gutambagizwa ibice birugize perezida macron yagaragaje kwicisha bugufi aho yagize ati mpagaze aha imbere yanyu nciye bugufi kandi niyoroheje nazanywe no kwemera uruhare rwacu ati kwemera aya mateka n'uruhare rwacu ni ikimenyetso kidashidikanywaho tubikoze ku bushake tubyikorera ni umwenda ku nzirakarengane nyuma y'igihe kirekire ducecetse ibyo urumva bishatse kuvuga iki nta mbabazi yasabye imbabazi se n'izihe ntazo yasabye nabo babivugiye ko nta mbabazi yasabye imbabazi byemeye ko hari ibintu byabayeho barakuvuga ngo kagame yashatse ko ubufaransa busaba imbabazi ariko nta mbabazi yasabye kuba uvuga ko macron atigeze asaba imbabazi biratuma nibaza icyo uru rugendo rwaba rugiye guhindura ku mubano w'ibihugu byombi nta mbabazi yasabye kuko yavuye iwabo bamubwira ko nta n'imbabazi agomba gusaba ko nta cyaha bakoze hashobora kuba harabaye amakosa eh, y'uko ngo abari ku butegetsi ni ukuvuga ba mitterrand ubu bagenzuye neza ngo bamenye ko jenoside irimo itegurwa yo kuzarimbura abatutsi twebwe rero ntabwo twari abana ikindi uzabaze n'ubwo uri muto bwose nta muntu w'umunyarwanda wari muri politiki wigeze avugira inkotanyi neza kundusha ntabwo iki kibazo cyo mu rwanda kizarangira tutaramenya umuntu wishe habyarimana bwana twagira mungu perezida wa rdi rwanda nziza ndagushimiye ah, ku kiganiro wahaye ijwi ry'amerika tim haris ishimwe aganira na faustin twagiramungu tukivuga ku bufaransa umwe mu banyarwanda bashakisha babo baburanye muri mirongo cyenda na kane yabwiye ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ko abasirikare b'abafaransa bari muri operation turquoise barokoye nyirakuru wari ufite ba rumuna be bakajyanwa mu bufaransa n'umuryango medecin sans frontiere ni diedone nta wuhora akize utuye mu karere ka gasabo umurenge wa rutunda ndarangisha ni uw'imbabazi veneranda twakundaga kurihina tukamwita vena na musaza we witwa niyonzima Mm. none se mwatandukaniye he?
ubwo intambara yateraga icyenda na kane Mm.
ababyeyi be ba- be baje kwicwa mama we yavukanaga na mama wanjye Mm.
noneho ihunga riba riraje nyirakuru ubyara papa wabo ara- arahunga ajya ku kibuye ageze ku kibuye bajya muri zone turikwaze ubu umuryango wa medese sa forosiyeri urabafata ngo baba- bababwira ko bazabagarura intambara irangije Mm.
icyo gihe babashyize mu bwato babajyana i goma ngo bageze i goma babajyana mu bufaransa kuva icyo gihe nta makuru twigeze kumenya none aya makuru ko numva asobanutse wayabwiwe nande nayabwiwe na nyogokuru wabo we arashaje cyane njya mvugana nawe kuri telefone we ari mu ntara y'uburengerazuba hafi y'aho yitwa ku gisenyi Mm. nta zina mwigeze mumenya ry'umwe muri abo bantu bo muri Medecins Sans Frontières bamujyanye nta zina na rimwe twamenye gusa batubwiye ko ngo babandikaga mu bitabo eh, babandikaga mu bitabo byabo noneho bakababwira ko intambara nirangira bazabagarura mu rwanda Eh, kuva icyo gihe nta handi mwigeze mushakiriza nta yandi makuru mwigeze mumenya nta yandi makuru twigeze tumenya hari umuhungu ngo waje mu mwaka washize ababwira ngo ko babajya- bagiranye mu bufaransa ngo ariko atazi aho baherereye abasigira nomero ngo ngo tuzamuhamagare izo nomero nakomeje kujya nzihamagara ntabwo zigeze zicamo uwo muhungu yitwa nde ntabwo izina rye na- nabashije kurimenya uwo mukecuru n'abaje tese uwo muhungu yitwa nde arambwira ngo izina yararyibagiwe ni umunyarwanda cyangwa se ni umuzungu Ya- na- ni yari umu- ni umunyarwanda wo- nawe yari yajyanye n'abo bana icyo gihe muri mirongo icyenda na kane we icyo gihe yari afite imyaka umunani izo nimero za telefone yabasigiye waba uzifite Eh, hari aho nari nazanditse namurika nkazireba murika uzinsomere yego ni akamenyetso ko guteranya mirongo itatu na gatatu karindwi kabiri kabiri mirongo inani na gatatu kabiri diyodone ntawe uhora akize nagira ngo ngushimire umurava ubutwari n'umuhate narakubonye numva ndakubashye ndagushimira icyizere ufitiye ijwi ry'amerika tuzagutumikira nawugira amahoro nyakubahwa veniste turagukurikirana cyane kandi dukunda umuhate ugira mu kazi imana ikomeze iguha imbaraga ntawe uhora akize diyodone muzumva mu kiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru isa kumi ku isaha yo mu rwanda no mu burundi mbararikire ikiganiro kidasanzwe kubera yuko wa mwana twatangiye dushakisha watumye dutangira kino kiganiro agasaro kaburaga lucy ingabire yarabonetse muzamwumva ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda leta ya uganda hamwe n'iya repubulika ya demokarasi ya kongo byaraye bishyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu kubaka imihanda guteza imbere ubucuruzi hamwe n'umutekano umuhango wabereye entebe ku ngoro y'umukuru w'igihugu cya uganda yoweri kaguta museveni kandi bibaye mu gihe havugwa ko igisirikare cya uganda cyageze ku butaka bwa kongo guhashya inyeshyamba za adf navuganye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizimbanza kumubaza ibikubiye muri ayo masezerano Eh, aya masezerano cyane cyane yibanze kuri wa mushinga wari umaze igihe uvugwaho hagati y'ibihugu byombi icya uganda na repubulika ya demokarasi ya kongo cyo gufatanya mu kubaka imihanda ihuza ibihugu byombi cyane cyane eh, umuhanda wa mpondwe uva mpondwe ku mupaka wa mpondwe ukagera ah, ah, ibeni wa ibirometero mirongo umunani uva ibunagana irucuru ukajya irucuru ukajigoma ibirometero mirongo umunani n'icyenda hamwe n'uva ibeni kugera ibutembo ibirometero mirongo itanu n'umunane uyu ni umushinga ibihugu bye- bi- byombi byemeranyijeho ubwo perezida felix tshisekedi yabanje gusura uganda akimara gutorwa mu bibiri na cumi n'icyenda nuko ibihugu byombi bye- bireba ko iyi mihanda ikozwe yazazamura iby'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi kandi ikanafasha gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri ako karere rero aya masezerano asinywe hagati y'ibihugu byombi kandi hongera habamo gusinya amasezerano na- na kompanyi yitwa dot services igiye kuzubaka iyi mihanda ah, muri congo guhera ku mupaka wa uganda binjira im- im- imbere muri congo ni bande bari bahagarariye ibihugu byombi ni bande bashyize umukono kuri ayo masezerano Ah, kuva muri congo ha, hari ikipe y'abantu bakomeye barimo minisitiri ushinzwe imihanda n'amateme muri congo hamwe ah, n'umujyanama mukuru wa perezida felix Tshisekedi ariko iyi kipe yari iyobowe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa congo anariwe ah, wungirije prime minister w'icyo gihugu bwana christophe rutunduru akanaba ariwe wasinye ayo masezerano ku ruhande rwa repubulika ya demokarasi ya congo kandi ku ruhande rwa uganda aya masezerano yasinywe na perezida museveni we ubwe ariko nk'uko bisanzwe kenshi abaminisitiri nibo basinye ariko yavuze ko impamvu asinye ari uko atari yashinga leta ubu ari nta baminisitiri afite akaba ariyo mpamvu we ku bwe yisinye ku giti cye uretse ibyo by'imihanda hari ikindi bihugu byombi byumvikanyeho yego baganiriye ku bintu bitandukanye ibihugu bigomba gufatanya mu kuzamura iterambere n'umutekano hagati y'ibihugu byombi cyane cyane ku rwego rwa politike ku rwego uh, rw'umutekano uh, rwo kubaka amashanyarazi kugira ngo uganda kuko ubu uganda ifite amashanyarazi menshi ngo yegeze imbere amashanyarazi muri congo museveni yemeza ko ashobora kuyageza za beni uh, hamwe ndetse no gufatanya mu bintu bijyanye n'ibintu bijyanye n'iby'ubuzima bwiza kandi nanone bemeranya ko hagiye kuzakurikira izindi nama cyane cyane inama ihuza abacuruzi n'abashoramari b'ibihugu byombi hamwe n'indi nama ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga n'iby'ubwubatsi bw'imihanda izaba mu kwezi kwa karindwi kugira ngo baganire no ku yindi mihanda bamaze kureba ishobora kuzubakwa nyuma y'iyi mihanda eshatu bagiye guheraho mbese muri ayo masezerano hari ingingo yaba irimo yiganisha ku makuru avuga ko igisirikare cya uganda ubu cyaba kiri ku butaka bwa kongo muri ibi biganiro bagize icyo kintu bagikomojeho ariko cyane cyane bibanda ku cyo kuvuga ko aba bantu bagiye kubaka imihanda bagiye gushyira imishinga mikorwa muri congo bakeneye umutekano ko bagomba kurindwa nubwo batavuze birambuye ukuntu bagiye kurindwa ariko ibi biganisha ku makuru twari tumaze igihe twumva ko uganda yiteguye kohereza ingabo zayo ndetse ko zanaba zageze kuri ubwo butaka kugira ngo zishobore gufasha mu kurandura umutwe w'inyeshyamba wa adf no gucungira umutekano umutekano abantu bagiye gushyira mu bikorwa iyi mishinga kandi nanone ni ikintu bashimangiye banemeranya ko bagiye kugikoraho bafatanyije ndetse mu butumwa felix kisekedi yari yohereje perezida museveni minisitiri yazanye bwari burimo kuvuga ko igihugu cya kongo cyizeye cyane ko perezida museveni yagiye kugifasha mu rwego rwo gukemura ibibazo by'umutekano muke bimaze igihe mu karere k'uburasirazuba bwa kongo hamwe n'iterambere hagati y'ibihugu byombi ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda abatuye umujyi wa goma bari barahunze batinya ko ikirunga cya nyiragongo cyakongera kuruka batangiye kugaruka mu ngo zabo bari bavuye mu makaritsiye icumi ya goma bari bahungiye ahitwa sake mu birometero hafi makumyabiri na birindwi uvuye mu mujyi wa goma mu kanya navuganye n'umunyamakuru ijwi ry'amerika darius ari asanka ambwira ko abagaruka bakomeje kwiyongera kuva muri iki gitondo bari gutangira kugaruka mu rugo mu ngo zabo ni abaturage barenga ibihumbi bitanu bari baturukiye mu makaritsiye yo y'igoma icumi bari bahungiye mu tuhe duce bari bahungiye isake hafi ibirometero mirongo itatu n'umujyi wa goma none ubutegetsi bw'umujyi wa goma nibwo bwabasabye kongera gusubira mu ngo zabo oya bari kwigarukira bonyine bitewe n'uko abasigaye igoma bose bababwiye ko byose biri kugenda neza nabo bakabyumva nyine nibyo bituma yuko bagaruka nawe uri mu mujyi wa goma iyo mitingito yari imaze iminsi havugwa hari igihari nta mitingito igihari abantu bose bari bari mu mazu y'amatafari amayetaje bose basubiye mu ngo zabo kugeza n'ubu nta n'umutingito umwe wari waba mu mujyi wa goma uretse abo bari barahungiye isake hari n'abandi banyagoma bari barahungiye i rubavu mu rwanda abo nabo batangiye kugaruka kugaruka nabo batangiye buhoro buhoro hari abafite wenda imiryango yabo i kigali nibo bakomejeyo ariko abadafite imiryango bari gusubira buhoro buhoro bari kuzigoma naho se ibikorwa bya minsi yose nk'ubucuruzi aho ngaho mu mujyi wa goma urabona byatangiye kongera gukora uko byari bisanzwe
usibye amashuri n'ibindi akazi za leta n'ibindi ariko amasoko arahari ariko ntabwo ari ku buryo busanzwe hari bamwe bamwe bari kugurisha ibyo bafite ibya mbere n'ibindi ariko amasoko hari umuntu umwe umwe babiri nabo wabara ushobora kubarura imodoka ziragenda imodoka ziri kugenda amatagisi ari gukora ariko igiciro nicyo cyazamutse bari guhenda bisi ayo bari bari kwishyura magana atanu yabaye muri igihumbi y'amafaranga y'amakongomani n'ibindi bintu nk'ibishyimbo bari bari kugura ngo umurongo umwe umurongo ni isahani bapimiramo bashyiramo nani ibishyimbo nayo yari iri ku gihumbi kimwe magana arindwi ariko imaze kugera mu bihumbi bibiri na magana atatu ari darius asanka umunyamakuru ijwi ry'amerika igoma ndagushimye cyane umunsi mwiza nanjye ndagushimiye venuste nshimiyimana hano dusoreje aya makuru mbifurije kuba mukurikira radiyo y'ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi murangiza icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana abakomeje kutwumva mu masegonda make cyane isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri